abakoranye ndende n'icyubahiro hariya hakurya wa iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika abadushakira kuri interineti namwe mudusanga kuri wo eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho mu karere ka rucuru intara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo hamaze iminsi hari intambara hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bahoze mu mutwe wa m makumyabiri na batatu na gatatu mbabarire abantu barenga ibihumbi bitatu bamaze gukurwa mu byabo hashize iminsi myinshi abantu barimo gutera irucuru ubu umutekano urahari ikibazo ni uko atari ubwa mbere kandi turi nkaho bitazaba ari bwa nyuma benshi abantu barimo gukeka yuko ko ari inyeshyamba zahoze ziri muri M23
uyu ni depite safara yobangira ukomoka muri kivu ya ruguru aho muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi abantu bitwaje intwaro bishe abaturage mirongo itandatu mu nkambi y'impunzi mu ntara ya ituri mu burundi ho abagore bahagurukiye kurwanya umuco wo guharika aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato duhere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho uyu munsi ku wa gatatu umugozi utwara amashanyarazi afite ingufu nyinshi waguye ku mazu n'isoko mu nkengero z'umurwa mukuru kinshasa ugahitana abantu makumyabiri na batandatu fidele niyongabo arakomeza iyi nkuru umuvugizi wa leta patrick muyaya yatangaje mu butumwa yashyize kuri twire ko mu bapfuye harimo abapfasoni mirongo ibiri na bane n'abagabo babiri abandi bantu babiri bakomeretse bikomeye sosiyete y'umuyaga nkuba muri kongo yatangaje ko uwo mugozi utwara umuyaga nkuba waguye igihe hariko hagwa imvura nyinshi mu gitondo c'uno munsi kwa gatatu yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'ababuze ababo umushikiranganje wa mbere wa kongo sama lukonde mu butumwa kuri twitter yavuze ko abapfasoni n'abagabo batakaje ubuzima bwabo bahitanywe n'umuyaga nkuba mu gitondo c'uno munsi kwa gatatu ari ibintu bibabaje cane nawe yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'ababuze ababo hamwe n'abakomeretse umuvugizi wa leta ya kongo patrick muyaya yatangaje ko we n'umushikiranganji wa mbere bagendeye aho iyo mpanuka yabereye kandi ko leta itegekanya kugirisha inama yihutirwa ku vyabaye yatangaje ko leta yaza yarafashe ingingo y'ukwimura isoko iyo mpanuka yabereyemwo inyuma y'inama y'abashikiranganji yari yabaye ku itariki indwi y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka
tukiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage mirongo itandatu baguye mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro mu nkambi y'impunzi ahitwa savo mu ntara ya ituri mu burasirazuba bw'igihugu frederic nkundikije iyo kampi icumbitswemwo n'abateshejwe izabo n'intambara iri hafi y'ibiro bijejwe kwitaho imbabare muri ako karere abiboneye ico gitero bahabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ko abarwanyi bo mu murwi codeco aribo bakoze ubwo bwicanyi uyo murwi warishe abasivile amajana n'amajana mu ntara ituriye muri aya mezi aheze wongera utuma abandi ibihumbi n'ibihumbi bata izabo nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ikampi ya savo yari ihaye indaro abantu ibihumbi bine bata izabo mu kwezi kw'icumi na kabiri abarwanya mu murwi kodeko ahanini bava mu barimyi bo mu bwoko bw'abarendu bamaze igihe batana mu mitwe n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema Frederic Nkundikije urakoze twerekeze muri Guinea Bissau radiyo ya leta yatangaje uyu munsi ko abantu batandatu baraye bishwe muri kudeta yaburiyemo yari igamije guhirika ubutegetsi bwa perezida Umaro Sisoko Embalo Fidel Niyongabo aragaruka mu bapfuye harimwo bane mu bikekwa ko bakoze igitero n'abasirikare babiri bajejwe kurinda umukuru w'igihugu perezida Embalo yatangaje mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri ko ibintu byasubiye mu buryo inyuma y'uko inkoho zasanye mu kiringo kirenga amasaha atanu hafi y'icicaro ca leta aho yari mu nama n'abashikiranganji biwe abari inyuma y'iyo kudeta ntibaramenyekana gushika ubu yamara perezida Embalo yatangaje ko yari ifitaniye isano n'urugamba rwa leta yiwe wo kurwanya abacuruzi biyayuramutwe yavuze ko itari kudeta gusa ko wari umugambi wo kwica umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere hamwe n'abandi bashikiranganji bose ba leta hamaze kuba kudeta canke kugerageza gutembagaza ubutegetsi inshuro cumi muri Gine Bisau kuva ico gihugu cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kane umukuru w'igihugu umwe yatowe biciye mu nzira ya demokarasi niwe wenyene gusa yarangije ikiringo ciwe akarere ka afurika y'uburengero karageramiwe n'amakudeta atari make ya gisirikare mu kiringo c'amezi cumi n'umunani arangiye harimwo zibiri muri mali imwe muri gine n'iyindi imwe muri burkina faso yabaye mu ndwi irangiye
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi wesha turadiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter turi kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu biyaga bigari bya afurika turahera mu rwanda aho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali rwatesheje agaciro ikirego cy'ubujurire bw'umunyapolitike abdul rashid hakuzimana wasabaga kurekurwa mu rukiko hagaragaye uhagarariye ubushinjacyaha gusa umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa ukorera i kigali mu rwanda yaduteguriye iyi nkuru nta ngingo n'imwe mu zo Hakuzimana yahaburanishije yahawe agaciro uyu munyapolitiki yajuririye icyemezo kimufunga by'agateganyo hikoma umucamanza wo ku rwego rw'ibanze rwa Nyarugenge kwiha ububasha bwo guhindura inyito z'ibyaha urukiko rwavuze ko ibyo umucamanza yakoze nta kosa na rimwe ririmo rwibutsa ko urukiko ruregerwa ibikorwa bigize ibyaha rwabisesengura rukabigenera inyito rushingiye ku mategeko mu iburanisha riheruka Hakuzimana yanenze umucamanza wa mbere kandi ko yabogamiye ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu gufata icyemezo kimufunga urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwabiteye utwa utwatsi rwasobanuye ko rwasesenguye inyandiko mvugo z'ababuranyi bombi rusanga ntawe urukiko rwaniganye ijambo naho ku cyo kuba Hakuzimana avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije ibimenyetso yamushyikirije nacyo urukiko ruvuga ko nta shingiro gifite ruravuga ko Hakuzimana atagaragaza ibyo bimenyetso yashyikirijwe uwo mucamanza uretse kubivuga muri rusange gusa ku kirebana n'amategeko ya ngombwa Hakuzimana avuga umucamanza yirengagije urukiko rwisumbuye ruvuga ko icyo ubushinjacyaha bwaregeraga ari ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwibukije ko umucamanza yamuhaye kwiregura ku mpamvu zikomeye bityo ko nta yandi mategeko yari akeneye gushingiraho mu kumufatira icyemezo Hakuzimana ananenga umucamanza wa mbere ko yafashe icyemezo ku kirego cy'iyicarubozo nta rubanza rubayeho akavuga ko bishobora kuzagira ingaruka ntibyitabweho urukiko rwarasesenguye rwanzura ko nta gaciro impungenge ze n'ubwunganizi zifite urukiko ruvuga ko ibyo bavuga bibumbatiye ukugenekereza kandi bitemewe mu manza z'inshinjabyaha ku busabe bw'umunyamategeko Jean Felix Rudakemwa ku rukiko rwisumbuye rwasuzuma niba hari impamvu zikomeye zashingiweho mu gufunga Hakuzimana urukiko rwamuteye utwatsi rwavuze ko we ubwe yagombye kuba agaragaza inenge ziri mu cyemezo kuko ingingo z'ubujurire aricyo zigamije ruvuga ko mu busabe bwe harimo icyuho gikomeye umunyamategeko rudakemwa yasabiraga Hakuzimana kurekurwa agakurikiranwa ari hanze urukiko rukagira ibyo rumutegeka kubahiriza ibi nabyo urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite rusobanura ko ntaho amategeko abuza umucamanza gushingira ku miburanire y'ubushinjacyaha igihe cyose bigaragara ko bifite ishingiro urukiko rwibutsa ko koko ari ihame kuregwa yaburana yidegembye ariko ko habaho n'irengayobora akaburana afunzwe mu gihe umushinjacyaha agaragaza impungenge ku migendekere myiza y'ubutabera nyuma y'iminota isaga mirongo itatu umucamanza asesengura imiburanire y'impande zombi yategetse ko Hakuzimana akomeza kuburana afunzwe by'agateganyo mu gihe agitegereje urubanza mu mizi mu cyemezo cye arasanga hari impamvu zikomeye zituma Hakuzimana akomeza gufungwa yavuze ko aribwo buryo bwatuma ahagarika gukora ibyaha aburana n'ubushinjacyaha kandi ntabangamira iperereza ku bindi birego Hakuzimana yazamuye ku rwego rw'ubujurire urukiko rwavuze ko bizasuzumirwa ku rwego rwa mbere mu rukiko rubifitiye ububasha ubushinjacyaha burarega ibyaha bine bwana Abdul Rashid Hakuzimana uvuga ko ari umunyapolitiki wigenga n'icyaha cyo gupfobya jenoside guhakana jenoside gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga byose bikomoka mu biganiro yakunze kumvikanamo ku mbuga nkoranyambaga cyane ku miyoboro ya YouTube Hakuzimana ibyaha byose arabihakana si ku nshuro ya mbere Abdul Rashid Hakuzimana afungwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi bibiri na cumi na kane yafunzwe arega ibyaha byo gushaka kuvutsa igihugu mudende umudendezo ariko avuga ko yasohotse mu buroko batamumenyesheje icyo yari afungiwe aracyabwira inkiko ko yazize umushinga yari afite wo gushaka kunga perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwana Pasiteri Bizimungu akabagera ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Eric bagira ubusa utuvane mu Rwanda tugeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rucuru muri Kivu ya ruguru iyo ni intara hashize rero iminsi havugwa imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bahoze mu mutwe wa M makumyabiri na gatatu abantu bagera ku bihumbi bitatu bamaze gukurwa mu ngo zabo intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu zikomoka muri kivu ya ruguru zirasaba ko amasezerano yasinywe hagati ya leta n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ashyira mu bikorwa kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke muri ako gace mu kanya gashize mugenzi wacu edi rwema amaze kuvugana na depite safari ayobangira amubaza kuri iyo mirwano imaze iminsi hafi ya parike y'ibirunga mu karere ka rucuru hashize iminsi myinshi abantu barimo gutera i rucuru ubu umutekano urahari ikibazo ni uko atari ubwa mbere kandi nkaho bitazaba ari ubwa nyuma benshi abantu barimo gukeka yuko ko ari inyeshyamba zahoze ziri muri M23 bararwanira hehe bwana depite bararwanira mu ishyamba muri parike iri ku mupaka y'u rwanda na congo hanyuma hari amakuru atugeraho atubwira ko hari abaturage bari batuye mu misozi ya nyasisi ngungo n'i kabungo barimo guhunga ayo makuru murayafite yego barimo guhunga barimo kugenda hariya ku mujyi bita i rugari kuko hari ahantu aho bari batuye ni hafi y'ishyamba kandi bigaragarira yuko inyeshyamba zigihari nuko bafite ubwoba yuko ejo cyangwa ejo bundi itena bashobora kuzaza imirwano ku ruhande rwanyu nk'abantu muhagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu ni iki murimo gukora kugira ngo mutabarize abo baturage barimo gukurwa mu byabo n'iyo mirwano cya mbere kwanza ni ukubashakira aho bagomba gutura kuba ako icyangombwa ni uko haza umutekano mu mingini yose iyo byo bizagerwaho ari uko guverinoma ishyizeho gahunda yo kurangiza ikibazo n'inyeshyamba za M23 hanyuma se hari amakuru mufite yemeza ko iyo mirwano iri hagati y'ingabo za leta na M23 yego dufite amakuru usibye amakuru nabo ubwabo abari bari muri M23 ubwabo batangaje ku banyamakuru hari umuntu wabo ushinzwe gutanga ibintu bya kominikasiyo hariho dufite n'amawudiyo zabo ntabwo ni ibintu nabo badahakana baravuga yuko hari abasore babo baje muri congo bategereje ko bajya muri porogaramu ya demobilizasiyo bafite na kaye de shaje yabo bafite amasezerano bavuganye na guverinoma iyi kinshasa ako guverinoma itari yabishyira mu bikorwa ayo masezerano yakabaye yarashizwe mu bikorwa kera cyane ubwo iyo mitwe yasaga nk'aho ishize hasi intwaro ariko kugeza kuri uyu munota nta kirakorwa kugira ngo ibyo bari bemeranyije na leta bibe byashyirwa mu bikorwa mwebwe nk'intumwa za rubanda abaturage banyu bahura n'ibibazo by'uwo mutekano muke n'iki murimo gukora kugira ngo ibyo leta ndetse n'umutwe wa M23 bemeranije bijye mu bikorwa nyine hari ibyo twabajije minisitiri wa defanse tumenye kwanza ayo masezerano kuko ariho amasezerano menshi ariho ya mbere iyo kurangiza intambara yabaye inayohobi ako na nyuma yaho abari mu gihe cya kabira n'ikigihe cya Tshisekedi bigeze guhura n'izo nyeshyamba i kampala ariko ayo masezerano twebwe ubwacu nk'abantu bahagariye abaturage ntabwo tuzizi ariko ikibazo ni uko nyine izo nyeshyamba zirimo kwitwaza ayo masezerano y'uko guverinoma ntabwo irimo kubishyira mu bikorwa twebwe nk'abantu bahagariye abaturage dushaka kwanza kumenya ayo masezerano ameze gute na gahunda ya guverinoma yo kureba ukuntu yarangiza ikibazo cy'izo nyeshyamba ababasha gutaha bataye ako ibyo kurwana tena hariya mu karere ka rucu birangire kuko usibye umutekano mukeya ako birimo no kubangamira n'izindi gahunda zishinzwe iy'amajyambere tukaba tumaze kugirana amasezerano n'igihugu cya uganda cyo kubaka umuhanda kuva ku mupaka wa gana i rucu n'igoma ako kubera umutekano mukeya umushinga nawo uzaba ufite ingorane depite ayobangira safari nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire namwe murakoze
depite ayobangira safari mu kiganiro n'umunyamakuru ijwi ry'amerika edi rwema nawe tugushimire radiyo ijwi ry'amerika ibajyane mu burundi aho abagore bahagurukiye kurwanya umuco wo guharika byifashe bite muri komine kayogoro intara ya makamba ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi umunyamakuru wacu desire hatungimana arayitugezaho bamwe mu bakenyezi bo ku mitumba imwe imwe igize iyo komine ya kayogoro baremeza ko iyo ngeso yagabanutse cyane ugereranije no mu myaka iheze ibyo bikaba byavuye ku gutanga inkuru igihe cyose babonye ikitagenda neza aho baherereye bamwe muri aba bakenyezi baremeza uno munsi ko agahengwe kabonetse muri iyo minsi twebwe twacu twaragowe umugabo yaraguharika kandi itungo ari ritoya abana bakamarana jewe nakubwiye yuko ndi umukurambere kandi umugabo yaramaretse umugore w'ubwira kabiri yaciye atabana ariko nasize ndabaretse ubu rero ndabishima cyane kubera kuko abariko barakura cane naho bari mu nyuma zanje barorohewe kuko atakiri kugira abaharika kuko abaharika baratuzwa cane ni ukuri bakubahiriza uwanditswe icegera c'urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Makamba aremeza ko iyo ngeso yari yaratse indara mu ntara ya Makamba anamenyesha ibyo bariko barakora kugira iyo ngeso ituzwe burundu nk'umukenyezi w'imboneza turakunze gutanga impanuro mu manama tujya turagira ko iyo tubonye nk'umugabo yinjije uwundi mugore bagiye kubana mu nzu kanaka ibyo turaheza tukabibwira abatware kugira ngo uwo mugore uwo mukobwa cyangwa bamwirukane kuko tuba dusanzwe tuzi yuko yaciye mu mategeko n'uwundi mugore abari kubakora ayo makosa barahanurwa kugira bisubire ko ariko iyo nzira yo kubicisha mu nama n'ingingo yanse amategeko araheza agakora abananiranye bagahanwa ibyo bishikirizwa n'urongoye zone ya kayogoro ubwa mbere ingufu twakoresheje twarabahanura hanyuma uwemeye kumuheba akamuheba biciye mu mpanuro udashobora atabyemera naho twaramuhamya by'ukuri bishimishije kandi yava ngaho abyinyiye avuga yuko atadosobanura n'uwo mukenyezi hanyuma uwo mukenyezi nawe icyo twakora twaramutekeza tukamusubiza iwabo hanyuma umugabo nawe nyine tukamusubiza iwabo umunyamabanga ntayigarizwa mu biro vya komine kayogoro ahamagarira abanyagihugu bo muri iyo ntara kurikanura kugira babishobore abahanura kwama baraba uruja n'uruza rw'abantu bagendera mu kibano bakamenya abaribo n'ikibagenza akamo dutera abenegihugu ni uko boza bararaba uruja n'uruza rw'abantu kuko hari amakaye intwaro yahimirije yuko ba nyumba kumi ba gacimbiri baho imitumba tisohora bafise umuntu aje bakamwandika bakamenya avuye bakaraba n'indangamuntu ko ari umusore nuko ari umugabo abenegihugu nuko boguma barikanuye bakaguma ibiziterambere baraba n'ico kintu cose soza konona umubano na cane cane biciye mu vy'uguharika canke gucikiza iyo ngeso rero yo guharika yibonekeza muri iyo komine ya kayogoro ikaba yatewe ahanini n'abagabo baza bava mu zindi ntara nka gitega na karusi baba bagiye kurondera ubuzima muri iyo komine abagabo bagaca baba abagore babo banditswe bakabana n'abandi ba kabiri batazwi imbere y'amategeko
desire hatungimana muri iyo nkuru y'ijwi ry'amerika serwakira ivanze n'imvura n'imiyaga bikomeye yitwa ana yahitanye abantu mirongo inani mu kwezi gushize mu bihugu vya madagascar mozambique na malawi yakomerekeje kandi n'abandi benshi isenya n'ibintu byinshi ita ku gasi ababarirwa mu bihumbi umuryango w'abibumbye onu uvuga ko ana yerekana ko tutagomba gusuzugura ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe niki ibihugu bya afurika bishobora gukora mugenzi wacu fidel niyo ngabo arabiganiraho na jado nkuru nziza uharanira kubungabunga ibidukikije yabiherewe igihembo mu nama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ibihe mu mujyi wa glasgow muri ecosse mu bwongereza mu mwaka ushize uwa kabiri baganira ni emmanuel niyo yabikoze umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa greening burundi naryo riharanira kubungabunga ibidukikije mu bihembo yabiboneye harimo icyitwa mary robinson award cy'umwaka ushize cyitiriwe mary robinson wigeze kuba perezida w'igihugu cya irlande jado nkurunziza na emmanuel niyo yabikoze bombi bari i bujumbura mu burundi nubabwira yuko bibabaje ahubwo mfashe kano kanya ubwira sabe abashikari n'ico kiza kubabwira pole hama ikintu gikomeye cyane ni uko tubera icigwa twebwe nk'abanyafurika bo muri afurika y'ubuseruko kuko twarikunze dukunda iby'iwacu mugabo twibagira ibyo twita ngo si iby'iwanje cyangwa si ibyo si iby'iwacu mugabo ugasanga nyuma biragarutse biratubera iby'iwacu kuko biba byadusinze ikaci hanyuma abitegereza ibintu baravuga ko ari ikimenyetso cy'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe niko mubibona ego ihinduka ry'ibihe riva kuri negligence kuvuga kutitaho ibyo twategetse kwitaho iryo hinduka ry'ibihe riza ari uko abantu bigize sida bibazo mu bijyanye no gukingira ibidukikije nacyo gituma umuntu wese ahari ahagendera aho yiga ahakorera ahantu hose atembera meme n'ahato bari mu gihugu ciwe ahantu hose aciye abona akantu katagenda neza ntazavuge ngo ntibindaba ahubwo azovuge ati reka ngire icyo nkora kuri uno mwanya kuko ntagikoze ejo nzusigara ndicuza cyangwa abandi baba impande yabo badusigara baricuza mugabo bagize icyo dukora kuri uno mwanya tukabona yuko ikintu kiriko kirashaka kononekara hama tukagikora kugira tugisubize mu nzira nziza byoba ari byiza gusumba baravuga ngo ibi ntibindaba ngo ni ibikorwe n'amareta cyangwa n'ibikorwe n'abarongozi bavuga yuko tuvuze ko bituraba biba byiza cyane kuko biraturaba kandi tukaba turiko dufasha twebwe tuba turiko twifasha bwa mbere tuba turiko dufasha abatonya bacu tuba turiko dufasha abana tuzo kwibaruka n'abuzukuru bacu kugira bazobe muri rya si nziza ya si idafise ihindagurika ry'ibihe navuga yuko ihindagurika ry'ibihe ni ikintu twese twotegereza kuba twitwararika tukavuga tuti iki ntagikoze ejo ntibyahinduka byosanga bimpindukireho kandi nibyo nzosigara ndicuza tugaruke ku koraniro wari wagiyemwo witabye ku ihindagurika ry'ibihe ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryabereye mu gisagara cya Glasgow mu gihugu cya Ecosse mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe witegereje ibyahavugiwe mubona ubu hari ikintu kiriko kiraja mu bikorwa canke ni imihango yama itangwa ntishigwe mu bikorwa murakoze cyane mumbaje ikibazo gikomeye cyane cy'inkoramutima nagomba ndababwire birababaje cyane birababaje kuko uri kuraraba haheze amezi abiri abiri agomba akwire harabura iminsi mikenya iyo koraniro ribaye i Glasgow muri Ecosse mugo uri kuraraba mu gihe cy'ikiganiro cyangwa mu gihe cy'ikoraniro abantu baba bashushe imitwe abantu baba bariko barakora cyane abantu baba bariko barazana ivyumviro bikomeye cyane mugabo hageze bavuye muri rya koraniro ukacuraba ku ruvuga ukacuraba aho baba ukacuraba aho batwara ugacuraba aho bakorera ugacuraba none ya mpinduka bya vyumviro ya madesiziyo yafatwa none ko tubona ko atahinduka iriko turiko turabona biraryoshe cyane kuko nk'ugwaruka ugwaruka rwaje ruva mu mihinga itandukanye twese turafise aho duhuriza ibikorwa twagize murazi yuko urubuga ngurukanabumenyi donc ubuhinga ngurukanabumenyi usigaye biri ku isi yose kandi bisigaye bifasha mu iterambere bababwira yuko nk'ugwaruka twese twahuri hariya twese uno munsi turafise aho duhuriza ibikorwa tuba tuko turakora mu bihugu tuba turimo bababwira yuko nshima cyane ndashima kandi biraryoshe kubona urwaruka ariko ruvuga ruti twebwe ntitwishinge abo baza bicara bambaye amakoti baguma bavuga gusa ivyumviro badashira mu ngiro mugabo natwe ko ari twe tuzobisinzikaramwo reka tugire icyo dukoze uno munsi ndashima urwaruka rwo muri kenya ndashima urwaruka rwo muri malawi ndashima urwaruka rwo muri togo rwo muri zimbabwe rwo muri south africa rwo mu rwanda rwo mu buganda rwo muri tanzania na twebwe rwo mu burundi twahagurutse kandi mu guhaguruka kw'iwacu badushigikire cyane badushigikire imbere ni heza kandi tuzobikora kuri kote y'igihugu cy'iwacu nagomba nshime nshimira uburongozi bw'igihugu cyacu kuko bitayeho cyane gukingira ibidukikije no n'ihindagurika ry'ibihe kuko hari ibikorwa byinshi sinzi ko muhora mubibona ibikorwa byinshi kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri hari ibikorwa byinshi byo gukingira imisozi itambaye na leta yacu yashyizeho umugambi witwa ewe burundi urambaye nababwira yuko twebwe kuri uruhande rw'iwacu igihugu cyacu turashima kandi tugashimira n'uburongozi duhereye kuri nyine icubaye umukuru w'igihugu cyacu general major varisito ndayishimiye bahagurutse cyane bahagurutse bahagurutse hama natwe urwaruka turi inyuma yabo kandi turiko turakora turiko turakora ijoro n'umutaga Emmanuel niyo yabikoze nkurikiza zihindagurika ry'ibihe umuntu aravye igihuhusi anagiherutse kubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu mpanuko ico gihuhusi ku bwanyu murabona ko kuba kitabaye n'icyambere muri ako karere ko ibi atari agaseseshwa muri ko ihindagurika ry'ibihe inkurikizi zabyo ziko ziribonekeza ku bwanyu ihindagurika ry'ibihe ririko riribonekeza cyane hano kuri ino si dusanzwe turiko ariko ibyo byose biva kuri twebwe nyine abanyagihugu bose bo ku isi nitwe dutuma ibyo bibazo bibandanya biba rero urabona nko muri za mozambique za malawi rijya ntiryari ribaye irya mbere kuko urabye ibiherutse byo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda hariho n'ibyigeze kuba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muri mozambique aho abantu barenga ijana bapfuye hariho n'ibyabaye mu bihumbi bibiri abantu barenga amajana umunani barahasiga ubuzima bivanye na bijya bihuhuta nyene rero nicyo gituma turiko turateba n'ahandi ho hatagize igikorwa tuzosanga twese usange turahuye n'ibibazo nicyo gituma mpamagarira uwo ari we wese kugira icyo akoze kugira ibibazo turiko turahura navyo bitore kunyira ariko hari nk'abavuga ati ibintu nk'ivyo vyama vyashitse si ukuvuga ko ibintu vyayanzaye mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe bakavuga ko mu mateka y'isi hamye haba ibintu nk'ivyo ibihuhusi imvura nyinshi uruzuba abavuga gutyo mubabwira gute
abavuga uko nuko babona uko bagerageje kuraba muri iyo myaka bavuga barabona ko hari itandukaniro rikomeye cyane kuko ubu unye icyo turiko turabona n'ikintu bita deregrema climatique hariho ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bikomeye cyane byibonekeza ugerageje mu karere iwacu urabona hose ibibazo byaba byabaye yaba iby'imyuzurira yaba iby'ubushuhe bwiyongera urabibona neza yuko ihindagurika ry'ibihe ari agaseseshwa rumuri biriho kandi bitegereza gutorerwa nyinshi na twebwe nyine ni uruhe ruhara ubona abakiri bato bafise nka mwebwe muri muri iyo mikangara mwabirongeye n'udushimwe ni uruhe ruhara mubona bafise rwo gushobora gukangurira abantu gufata icyo kibazo ntibagifatemo imineneko icya mbere ni uko abajejwe ibisata bitandukanye bisanzwe aribyo bifata ingingo bakwiye gushyira izo ngingo bakunda gushyiraho mu ngiro kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitorerwa inyishu tubandanya twizera ibintu birashobora guhinduka twebwe nyene twe dushobora kuvuga duti ibyabaye byarabaye dutegerezwa kuja kije kugira dukingire inosi yacu ibandanye ibungabunga tuze ku mirongo ya telefone dufise ruhamya ari uratwumva ndabumva uri he ruhamya kigali ahitwa kibaza paka ufise ikibazo ubaza abatumire canke icyiyumviro ushikiriza igitekerezo baze kutubwira ukuntu bo babyumva urabona nk'ino mihanda isenyuka bitewe n'ibiza cyangwa bitewe n'ibiza urabona baba nta nyigo baba bayikoresha ndavuga nka hano muri afurika iwacu urasanga umuntu bamuha minisiteri y'ibikorwa remezo noneho baza kumuha minisiteri ayobora ugasanga ibyo bintu byigeze abyigaho na gatoya ndabikubwira nk'umwenteriyeri umuhanda yari kubaka akawubaka nyine biteye biteye biteye na aho bamuhaye gusa akajya aho ngaho buno kugenzura akagenzura ariko ntazi icyakozwe kuva hasi kugera hejuru ntazi igikorwa muri make ni ukugendera mu kigare cyangwa kugendera ku bandi gusa turagushimiye ruhamya hari jato nkuru nziza wibaza iki ku cyiyumviro gishikirijwe na ruhamya hari murakoze cyane ibinga ndabyumvise ndagomba ndababwire yuko kubaka ahantu hegereye inzuzi cyangwa hegereye ibiyaga cyangwa ahantu hegereye utuzi duto duto ndababwira yuko hari amategeko bijyana nabyo ko nko mu gihugu cy'iwacu ku nkengero z'ikiyaga tanganyika hariho amametero utubaka ko uvuye ku mazi gushika aho bubaka hama nko ku nkengero z'inzuzi hariho nk'inzuzi hatubwe nk'aho dusanzwe tuba hafi y'aho tuba hari uzi gutwa ntahangwa urwo ruzi ntahangwa kugira wubake impande y'urwo ruzi hariho imetero utarenza ibyo bisaba uburyo bwinshi mu gihe ibihugu byacu bitaragira uburyo bwinshi bisaba yuko tubakurikiza ajya amategeko aba yashyizweho na leta yo kuba yuko tubaka kuri ya metero zibujijwe ku nkengero z'inzuzi no kubaka kuri ya metero zibujijwe ku nkengero y'ibiyaga iyo uzirengeje usigaye wicuza iyo ibyo bihinduka ry'ibihe bishyitse kuko bubaka bisunze ibyo byo gukingira ibidukikije no n'ihindagurika ry'ibihe jado nkuru nziza uharanira kubungabunga ibidukikije mu burundi mu kiganiro na mugenzi wacu fidela niyo ngabo nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwari muyakurikiye nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza